Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti naga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa Kamisa fulbaana 19 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 9 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun kan ka'e barattoonni hedduun barumsa addaan kutuu isaanii waa'ee siyaasaa naannoo Tigraay naannoo Oromiyaa keessatti tajaajilli bilbilaa addaan cituu isaa akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee. gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii addaan harkaa qabna hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan nuuf affeera kan dursu oduudha gara tuujubee horaattiin isin dabarsa.
Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Goojjan Bahaa keessatti barattoonni kuma dhibbaan lakkaa'aman sababaa lolli humnoota mootummaaf hidhattoota faannoo gidduutti itti fufee jiruun barnoota adda kutuu isaanii aangawoonni naannoof maatiin VOA'tti himaniiru. itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Goojjan Bahaa obbo Geetahuun Fanta raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti barnoonni bara kana jalqabee guyyaa afur booda barattoota kuma dhibba torbaaf kuma kudhan galmaa'an keessaa kuma afurtamii lama qofaatu barnoota eegalee jedhan obbo Geetahuun gareen hidhattoota faannoo maatiin barattootaa gara mana barumsaatti ijoollee isaanii akka hin ergineef doorsisaa jechuudhaan himatan. hoogganaa garee faannoo amaaraa kan gondar keessaati kan ofiin jedhan aantana diras vii'oo'eef akka himanitti faannoon torban kan haleellaa siiviilota kamiinuu keessatti hin hirmaanne jedhaniiru haleellaan hamaan gojjan bahaa keessatti baatii waxabajjii keessa raawwatameen namoonni torba du'aniiru garuu jiraattonni walitti bu'iinsi humnootii mootummaaf milishoota faannoo gidduutti itti fufuusaa dubbatu. geetahuun gareen hidhate kun manneen barnootaa godinicha keessa jiran 924 keessaa 264 dhimma waraanaaf itti fayyadamaa akka jiru dubbatan barsiisaan naannoo tokko vii'oo'etti akka himanitti barattoota durbaa sababaa manneen barnootaa yeroo dheeraaf cufameef jecha gara sagaagalummaatti ce'uuf saaxilaman jedhaniiru maatiin barattootaa kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan vii'oo'eef akka himanitti. barnoonni adda cituu isaarraan kan ka'e lakkoofsi ijoollee umurii isaanii malee gaa'ela dhaabanii dabalaa deemuu dubbatan gargaarsa namoomaa ilaalchisee adoolessa sagal bara 2024 yuuniseef dameen itiyoophiyaa akka gabaasetti naannoo amaaraa keessaa sababaa nageenyaaf dhiibbaa walitti bu'iinsi kaaba itiyoophiyaa dhaqqabsiiseen manneen barnootaa 4,178 cufamuu isaanii gabaasee jira. tilmaamaan goojjan bahaaf dhiyaa akkasumas goondar kibbaa keessaa manneen barnootaa dhibbarraa harki 89 yeroo ammaa cufamuun gabaafameera walumaa gala ijoolleen miliyoona afuriif tuqaa tokko ol ta'an mana barnootaa dhaabanii kan jiran yoo ta'u akka yuuniseef jedhetti waggaa barnootaa bara kanaa naannoo sana keessaa ijoollee dhibbarraa harka 35 barnoota dhaabee jira.
Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay inni Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay aangoo irraa fonqolchuudhaaf shiree jiraa jechuudhaan bulchiinsi yeroo naannichaa himatee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
bulchiinsi naannoo yeroo kan tigraay hooggansi abuutu bulchiinsa isaa irratti fonqolcha mootummaa qopheesse jechuun himate ibsa maqaa koree giddugaleessaa abuut jedhuun roobii darbe baaseen bulchiinsi naannoo yeroo kan tigraay hooggantoonni abuut mootummaa naannichaa diiguuf hojjechaa akka jiran himatee jira oduun kun kan dhaga'ame koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata tigraay kan kora kudha arfaffaa falmisiisaa ta'een filatame geetaachoo raddaaf namoota siyaasaa abuut michuu ta'an biroo kudha shan irratti himannaa wal fakkaatu erga dhiyeessee guyyoota lama booda koreen giddugaleessaa abuut obbo geetaachoo raddaaf namoota kudha shan kaan paarticha diiguuf hojjetan ittiin jedhe paarticha keessaa ari'uu ka beeksise yoo ta'u gama obbo geetaachoon tarkaanfiin kun kan fudhatama hin qabaanne ta'uu ibsamee jira. obbo Geetaachoof michoonni isaanii seera qabeessummaa garee Dr. Dabratsiyooniin paarticha keessaa ari'atamuu isaanii falmaniiru. Abuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu immoo obbo Geetaachoofaan kanaan booda maqaa dhaabichaan socho'uu hin danda'anii jedhee jira. adoolessa 13 bara 2024 finfinnee keessatti ibsa ka kennan gaanfa afrikaatti jilli addaa yuunaayitid isteets maayik hamar hoogganoonni abuut kan hojjetaa jiran piritooriyaatti waliigaltee irra ga'ame qajeelfama godhachuu isaanii akka mirkaneessan gaafataniiru.
sirni awwaalcha hayyuu saayinsii baayoloojiitii fi hirmaannaa siyaasaa itiyoophiyaa keessatti qooda guddaa kan qaban piroofeesar bayyanee pheexroosi guyyaa har'aa raawwatamee jira reenfi piroofeesar bayyanee pheexroosi gara pheexroosi bakka awwaalcha isaanii pheexroosi phaawuloositti geggeeffamuudhaan duratti galma miliniyeemii keessatti bakka muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiyyi ahmed itti argamanii fi namoottan mootummaa olaanaan akkasumas hoggantoonni paartileetii fi miseensonni firoottan isaaniitii fi maatiiwwan isaanii argamanitti taasifamee jira sirna kana irratti kan haasaa taasisan muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiyyi ahmed piroofeesar bayyaneen biyya isaaniitiif biyya isaanii mararfachuudhaa fi cichanii hojjechuudhaan dhalootaa fi nama fakkii ta'anuudha jedhaniiru piroofeesar bayyaneen kutaa barnoota saayinsii baayoloojii irratti kitaaba beekamaa barreessuu isaaniitiin alattis barreeffama saayinsii baayoloojii irratti xiyyeeffatanii dhibba tokkoo fi digdamaa ol ta'anu ofii isaaniitii fi namoottan birootii wajjin barreessuudhaan barruulee adda addaa irratti nama maxxansanidha. bara mootummaa cehumsaa itti aanaa ministeera barnootaa booda kanas immoo daarikteera olaanaa inistituutii qo'annoo imaammataa ta'uudhaan mootummaa keessattis hojjetaniiru akka lakkoofsa itiyoophiyaatti bara 1942 godina hadiyyaa keessatti kan dhalatanii piroofeesar bayyana pheexroos. wal'aansa fayyaa argachuudhaaf bakka dhaqanii turan biyya keeniyaa magaalaa naayiroobii keessatti dhalatanii waggaa 75tti addunyaa kanarraa kan boqotan wixata dheengaddaa ta'uusaa keenedi abaate finfinneerraa gabaasee jira yommuu gara oduu biraatti darbinummoo. gara oduu biraatti darbinummoo waliigaltee itiyoophiyaan somaalee laandii wajjiniin taasifte ilaalchisee jaarsummaa taa'aa kan jirtu. biyyi tarkii jaarsummaa ishee kana akka itti fuftu har'a beeksiftee jirti oduun kun kunuutti bal'inaan.
turkiin itiyoophiyaan somaalilaand waliin waliigaltee walhubannoo ulaa galaanaa mallatteessite ilaalchisee falmii soomaaliyaa waliin jiru furuuf tattaaffii taasistuun adda addaan garee lamaan waliin wal arguuf karoorfattee kan jirtu ta'uu ministeerri dhimma alaa turkii hakaan fidaan kamisa har'aa beeksisaniiru. turkiin hanga ammaatti hariiroo biyyoota gaanfa afrikaa lamaan bakkatti deebisuuf marii marsaa lammataa geggeessiteetti mariin marsaa sadaffaa kan duraan ankaraa keessatti geggeessamuuf ture hafee jira baatii amajjii keessa innaa itiyoophiyaan liiziyaan daara galaanaa kiiloomeetira 20 somaalilaand irraa kireeffachuudhaan bakka isaa biyya walaba ta'uu ishee beekannaa kennuuf waliigalteetti ture hariiroon biyyoota lamaanii akkaan kan miidhame moqdishoon waliigalteen sun. kan seeraan alaati jechuudhaan ambaasaaddara itiyoophiyaa biyyattii dhaa baasuudhaan loltoota itiyoophiyaa kumaan lakkaa'aman kanneen loote seentummaa islaamummaatti duuluu soomaaliyaa gargaaran biyyattii keessaa baasuudhaan ijaa ba'e ministeerri dhimma alaa turkii fidaan dhaabbata oduu mootummaa anaaduuluuf akka himanitti turkiin sadarkaa ministeerotaa fi hoogganoota biyyaan soomaaliyaa fi itiyoophiyaa waliin walitti dhufeenya jiru itti fuftee jirti jedhanii qaamota lamaanuu waliin hojjechuudhaan furmaata argachuuf abdii akka qaban dubbachuudhaan. ankaraan qaama marii kanaa ta'uu ibsaniiru kallattiin fuullaa fuulatti haasa'uu dhiisanii quunnamtii jiru itti fufanii gama walitti dhiyeessuun wal hubannoo uumuuf akka jiran fidaan eeraniiru kaayyoon isaanii tartiibaan walitti dhufeenya ijaaruuf dhumarratti walta'iinsa bakka waloo barbaadu ta'uu ibsaniiru kunis sadarkaa jalqaba marii kanaarraa eegalee adeemsa barumsa argachuuti jedhan. gama biraan ministeerri dhimma alaa soomaaliyaa alii mohaammed umar oduu kana mirkaneessanii jiran karoorri jiru gara ankaraatti utuu hin imalin dura adda addaan turkii waliin dubbachuudha jedhan ankaraa keessatti iyyuu yoo ta'e mariin sun adda addaan ta'a jedhan omar.
lola sudaan naannoo daarfuur keessatti adeemaa jiru atattamaan dhaabsisuun akka barbaachisaa ta'e dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira lolli magaala elfaashaa keessatti taasifamaa jiru yeroo ammaachaa deemaa jiru kanatti siviilonni kumaatamaan lakkaawamanu lola sana keessatti danqamanii jiraachuun isaaniis ibsameera gabaasa kanas ture.
sudaan naannoo daarfuur bakka lubbuun siiviilota hedduu balaa keessa jiru keessa lola jiru dhaabuuf tarkaanfii hatattamaa barbaachisa jechuudhaan aangawaatuun gameessi ka tokkummaa mootummootaa tokko akeekkachiisaniiru maartaa piibee tokkummaa mootummootaa keessatti ittaantuu ministirii dhimmoota afrikaa golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa siiviilota lola elfaashar keessatti humnootii addaa sudaan kanneen rsf jedhamaniif humnootii mootummaa waliin geggeessamu gidduutti danqamaniif eegumsa gochuuf aangoosaa akka gargaaramu gaafataniiru erga fulbaana kudha lamaa jalqabee lolli hamaan geggeessamaa jiru uummata qe'ee ofiirraa buqqa'e kan kuma dhibba torbatti hedamu dabalatee gargaarsa xiqqoo waliin marfamanii akka taa'an dirqisiise muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota antooniyo guutarees gareelee wal lolan lamaan fedhii siiviilotaa boodatti dhiisuu isaaniif qeeqanii jiru pirezidaantiin yuunaayitid isteets joo baayidan illee gareen wal fincilan lamaan loltoota isaanii boodatti deebisuudhaan gargaarsa namoomaaf karaa saaqanii mariitti akka deebi'an gaafataniiru torban dhuftu hoogganaan waraana sudaan jeneraal abdulfattaa burhaanii gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa niiwuyoorkitti geggeessamuuf jiru irratti kan hirmaatan yoo ta'u haala jirullee gumichaaf ibsuuf jiru burhaaniif hoogganaan rsf mohammad hamdaan dagaaloo marii nagaaf qophee ta'uu ibsaniiru.
hayyee oduuwwan irraaf qabnu kanuma amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaa asii yuunaayitid isteetsi keessatti seerri yaada ofii bilisaanii toora marsariitii yookaan intarneetii irratti dhiyeessu inni yeroo ammaa hojii irra jiru namootanii fi dhaabbilee siyaasaa biyyattii keessatti gaaffii kaasaa jira. gabaasni maatii deebiliin vo'edhaa fi qophaa'e kaadhimamtoonni dorgommii pirezidaantummaa bara kanaa keessa jiran kaamilaa hariisii fi doonaald tiraamp dhimma kanarratti xiyyeeffannaa akkamii taasisaa jiru waan jedhu ilaala ittaan isinii dhiyaata. wanti paartileen siyaasaa yuunaayitid isteetsi gurguddoon lammanii irratti walii galanu tokko dhaabbileen miidiyaa hawaasaa. akkaataa hojii isaanii jijjiiruu qabu waan jedhuudha masaraa waayit haawus yommuu seenanus dhimma sana karaa isaaniitiin galmaan ga'uudhaaf hojjatu. mirga yaada keenya bilisaan ibsachuu hin qabnu taanaan biyya bilisa ta'e hin qabnu jechuudha jedhan paartii riippaabilikaanotaa irraa kaadhimamaa ta'uudhaan. teessoo pirezidaantummaatiif kan dorgomaa jiran doonaald tiraamp fuula marsariitii duula na filadhaa isaanii irratti akka ibsanitti mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuun inni heera biyyattii keessatti keeyyata jalqabaa jalatti raggaasifame dhaabbilee miidiyaa hawaasaatiin sarbamaa jira. erga jeequmsa amajjii ja'a bakka teessoo seeratumtoota mootummaa yuunaayitid isteets irratti raawwatame booda. doonaald tiraamp mataan isaanii akka miidiyaa hawaasaa irratti yaada isaanii hin maxxansine ugguramanii turan. Akkuma pirezidaantii ta'een seera fooyya'iinsa kutaa seera dhibba lamaa fi soddomaa isa waa'ee too'annoo toora marsariitii ilaalu akka naa ergamuun mana maree bakka bu'ootaa gaafadha jedhan. kutaan seeraa dhibbi lamaa fi soddomni qaama seeraa safuu koominikeeshinii isa bara kuma kudha sagalii fi saddeettamii ja'aati seerri kun hundeeffama tajaajila intarneetii yeroo ammaa itti fayyadamaa jirruu fi bu'uura akka ta'e ibsu. biraandii nooneekii yuunivarsiitii kaalifoorniyaatti daariikteerri qo'annoo imaammataa teeknooloojii.
seerichi dhaabileen sabaa himaalee akka qabiyyee wantoota maxxansanuu ituu itti gaafatamummaa isaanitti hin fidiin jijjiiruu yookiin fooyyessuuf isaan gargaara. amma yeroo baay'ee seerri yookiin fooyya'insi jalqabaa waltajjiiwwan kanaan sarbamaa akka jiru dhageenya haa ta'u malee. seerri yookiin fooyya'insi jalqabaa mootummaan akka yaada ukkaamsu qofa kan raawwatamudha dhaabileen sabaa himaalee dhuunfaas mataan isaanii mirga seeraa yookiin fooyya'insa jalqabaa yookiin first ameendimentii qabu.
Yaaliin kanaan dura kutaa seeraa kuma lamaa fi soddoma fooyyessuuf taasifame jabaa hin turre. erga bara kuma lamaa fi digdamii tokko toorri miidiyaa hawaasaa tiraampii uggurame booda kutaawwan deggertoonni paartii dimokiraatotaa itti heddummaatan filooriidaanii fi teeksaasi itti fayyadamni miidiyaa hawaasaa yoo xinnaate haasaa siyaasaa miseensonni poolisii biyyattii taasisan irratti akka murtaa'aa ta'u kan godhu seera raggaasisan. erga manni murtii olaanaan biyyattii dhaabbileen miidiyaa hawaasaa dhiibbaa mootummaatii alatti akka qabiyyee waan dhiyeessaa jiranuu irratti murtoo gulaallii kennamu eeyyamuudhaan seera duraan bahee ture sana akka hojii irra hin oolle taasise. namoonni siyaasaa paartii dimookiraatii kan kaamiilaa hariis yeroo baay'ee dhaabbileen miidiyaa hawaasaa toora isaanii irratti haasaawwan miidhaa geessisanuu garmalee akka eeyyamanu ibsuudhaan himatu. itti aantu pirezidaantii kaamiilaa hariis bara 2022 waa'ee rakkoo saatelaayitii dhimma hawaasaa ameerikaa yookiin isa cspn jedhamu irratti. masaraa waayit haawus keessatti qajeelfama hojii baasanii turan.
jibbiinsi intarneetii irratti baay'ee waan barame ta'ee jira akka hawaasaatti akka waan idileetti fudhatame akka waan jijjiiramuu hin dandeenyetti fudhatamaa jira.
yeroo hammaa dhaabbileen miidiyaa hawaasaa waan fuula isaanii irratti tamsa'u to'achuudhaaf akka danda'amu mirgi kennameef hojiirra jira. garuu namootan siyaasaatii fi lammiilee biyyattii hedduudhaaf dhimmichi waan furmaata argachuurraa fagoo jiru fakkaataa jedha gabaasni maaddi bilee ookilaandii kaalifoorniyaarraa voa'edhaaf gabaase kun.
Hayyee amma immoo gara naannoo Oromiyaatti deebinaa naannoo Oromiyaa godinaalee Shawaa Kaabaa Wallagga dhiyaatii fi Qeellan Wallaggaa keessatti tajaajilli bilbilaa yeroo dheeraadhaaf waan gargar citee jiruu fi rakkina sochii diinagdeetii fi hawaasummaatiif fi saaxilamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hoggantuun dhaabbata telekominikeeshinii Itoophiyaa Fireehiyooti Taammiruu bakka walitti bu'iinsi jiru hunda keessatti wanti akkanaa akka raawwachuu danda'u. danda'u himaniiru tsahay daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
naannoo oromiyaatti godinaalee rakkoon nageenyaa itti hammaate keessatti keessumaayyuu godina wallagga lixaa qeellan wallaggaa fi godina shawaa kaabaa keessatti tajaajilli neetwoorkii bilbilaa fi intarneetii addaan citeera rakkoo hawaas diinagdeef saaxilamneerraa jechuun jiraattonni iddoowwan kanneen irraa sagalee ameerikaaf himanii jiru iddoowwan rakkoon kun itti hammaate godina qeellan wallaggaa aanaa gidaamitti jiraataa ganda giraayii soonkaa ta'uu isaanii kan himan obbo kadir ammee tajaajilli neetwoorkii fi bilbilaa erga addaan cite waggoottan lakkaa'aman.
Neetworkiin badee jira. Deemee deemee lafa fagoo fagoo deemee tabba faayaa beekuu gaara namni illee bahuu hin dandeenye bahee baatu yaaduma gaggabaabaa illee daddabarfata malee inni kaan immoo rakkoo isaa akkasittiin qabatee taa'aa jira malee waa tokko. Neetworkii amma yeroo ammaa waliin haasa'aa jiru kana saa'ii lamallee hin finne neetworkiin amma yeroo dhuftee naannoo kana galuun jiteeyyuu gidduutti kanatti ammallee anaa wajjillee wal arguu dandeenye malee neetworkiin hin jirtu naannoo kana saa'itiillee hin finnee jechuudha amma yeroo ammaa bakka
Namni biraan jiraataa godina shawaa kaabaa ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan neetworkiin erga godina kanarraa addaan citee torbaan lama ta'eeraa jechuun rakkoo qaqqabsiiseera jedhanis innaa ibsan.
Neetworkiin addaan cituun neetworkii qofa miti wanni kamayyuu biyya kanatti erga bilbilaan ta'e turee jira. Neetworkiin addaan cituu faana haalli gabaa jeeqamuuti jira. Manneen barnootaa sa'aatii itti barattoonni mana barumsaa itti galanii sa'aatii itti galmeen raawwatamee barnoonni itti eegalu. Kun irratti illee miidhaa mataasaa danda'e qaba. Kana qofaan osoo nafiin tajaajilli geejjibaallee naannoo kanarratti akka guufatetti jira. Balaa neetwoorkiin addaan cituutiin tajaajilli kunillee guufachaa jira. Walumaa galatti neetwoorkiin addaan cituun kun rakkoo hawaasummaa guddaa godina kanarraan gahaa jira jechuudha dinagdee dabalate. Namni deechuun tokko naannaa tokkorra jirti yoo ta'e buufata buufatarratti bilbilanii ambulaansiin akka dhufee fudhatu gochuudhaaf bilbilaan kan raawwatamu. Amma bilbilli sun waan hin jirreef namni balaa kanaafillee yeroo itti waan hin taaneef saaxilamu. Otoo ambulaansiin jiru otoo waajirri fayyaa jiru balaa neetwoorkiin dhabamee itti walqunnaman dhabamee yeroo itti haadholiirra miidhaan hin taane qaqqabutu jira jechuudha.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Baaboo Gambeellirraa yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennanii sodaa nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan rakkoo naannoo isaanii jiru ennaa ibsan.
Qaama lamarratti beeksifachuu Qaamni lammaan kun immoo qaamni mootummaa yoo gana dhufee qaamni waraana bilisummaa Oromoo immoo bor dhufaa jechuudha. Qaama kana gidduutti immoo walitti bu'iinsa kana taa'u uummatamma rakkoo isaa qaamu hoggista dura beera. Diin ogummaa isaanii diinii dorkii balleessanii jiru. Gaafanneerra walgahii irrattis gaafanneerraa jechuudha. Yeroo awwaajii kana kana jedhu rakkoo nageenyaatiif akkas goonnee booddee yeroo nageenyi deebi'uu isinii dhufatu waanuma meeqaan uummata goomsu garuu namni immoo guyya guyyaatti utuu hin du'in hin oolu. Zinjiranii manii dorkiidhaaf ibsaa balleessanii taa'u cal jedhanii.
Rakkoo jiraattonni kaasan irratti kan gaafataman hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom Firiyoot Taamiroo innaa karoora bara baay'ataa 2017 ilaalchisuudhaan sabaa imaaleedhaaf ibsa kennan deebii kennaniin. dhimmoota rakkoo nageenyaa fi tasgabbii waliin ol qabatanii ka'an irratti ibsa bal'aa kennuudhaaf itti gaafatamummaan mana hojii koo fi ga'een hojii isaa isaan alaa fi karaa kootiinis ibsi bal'aa yoo itti kenname sirrii ta'uu dhiisuu danda'a qaamni dhimmi isaa laallatu deebiitti kennuu danda'a garuu akka dhaabbata tajaajila kennaa jirutti odeeffannoo maamiltoota keenyaaf kennuu fi bakkoota muraasatti qaamni shan bara 2016tti neetworkiin ciccitaa tureera garuu deebi'ee sirraa'eera jedhan hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom Firiyoot Taamiroo. Gabaabaatti Itiyoo Telekoom bara 2017tti baay'ina maamiltoota isaa miiliiyoonotaan dabaluudhaaf karoorfateeraa jedhan hojii gaggeessituun kun. bara darbee lakkoofsi maamiltoota keenyaa miiliyoona 78 ture bara kana immoo gara miiliyoona 88tti guddisuudhaaf karoorfanneerra maamiltoota teeleebirrii miiliyoona 47 ture gara miiliyoona 55tti guddisuuf haal duree xumurree tajaajila si'ataa hawaasa keenyaaf kennuuf hojiitti seennee jirra haaluma kanaanis galii argamus guddisuudhaa fi kan bara darbee birrii biiliyoona 93 tuqaa 7 ture gara birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 63 tuqaa 7tti ol guddisuudhaaf. bara 2017tti karoorfanne kaaneerra kunis caalmaadhaan birrii biiliyoona 70 walitti qabuuf kan karoorfanne jedhan hojii gaggeessituun itiyoo telekoom firiyoot taamiroo haa ta'uutii jiraattonni iddoo rakkoon nageenyaa jiru keessa jiraatan tajaajila neetworkii dhabuudhaan jiruuf jireenyi isaanii burjaaja'uu irra deddeebiidhaan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama gabaasa turuun keenyas ni yaadatama gabaasa galee ameerikaatiif saahidaamtoo finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin hamma gara qophii torbaniitti waliin darbina waa'ee fayyaati. Waldaan ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa walgahii isaa kan waggaa marsaa torbaffaa sanbata dhufu fulbaana 21 bara 2024 taasisuudhaaf jira. Kaayyoo isaa ilaalchisee pirezidaantiidhaa fi daarikteera boordii waldichaa Dr. Ibrahim Elemooti wajjiniin jaallanneen marii taasiftee jirti yookaan haasaa taasiftee jirti. Akkas jechuudhaan jalqabu Dr.
Mata dureen walga'ii baranaa fayyaa hawaas keenna tiksu tajaajila fayyaa namoota tajaajila fayyaa gaarii hin qabne maraan tajaajila quubsaa fayyaa gahu kan jedhu.
Egaa kaayyoon kun biyya keessatti irratti hojjetaa jirtu hojjetameera taanaan waan akkamii fa'i?
Miseensotii keenya biyya deemanii keessattiyyuu sagantaa waa'ee rakkoo dhibee sammuutii fi dhibee kaanserii kokkee kana waan akkas akkasii irratti yuunivarsiitii arsii waliin haramaayaa waliin yuunivarsiitii diradhawaa jimmaa waliin hariiroo qabnaa hariiroon nu qabnu irra caala miseensota keenya yeroo dirqamaaf hojiidhaaf biyya deeman deemanii ogeessota fayyaa yuunivarsiitii hospitaalota waliidhaan hojjetu. Irri caalaa garuu biyya keessatti wanti nu hojjennu waldaa hakimoota Oromiyaa deeggaruudha. Waldaan kun gaafa dhaabbatu akka inni dhaabbatu guddoo deeggarsa goone erga deeggarsa goone isaan dhaabbataniin booda maallaqaa fi deeggarsa karaa adda addaatiin waldaa kanaa goone waldaan kun ammoo naannoo Oromiyaa rakkoon fayyaa gaafa jiru rakkoo fayyaa yoo jedhu busaa yookiin rakkoo fakkeenyaaf beelaatii fi beela wal qabate ammoo rakkoo fayyaa ka'u. duula deemanii hakimoota Oromiyaa gurmeessuudhaan ijaaruudhaan duula ni deemu. Yeroo isaan ammoo duula kanaaf deeman nu ammoo biyya alaarraa deeggarsa maallaqaa goonaa fi irra caalaa wanti nu hojjechaa jirru kanuma biyya keessatti.
Waldaan keessan biyya alaa keessattuu naannoo jirtanitti wanni hojjetu jira. Eenyuuf hojjeta?
Waldaan keenya Minisootaa as isteeta Minisootaa keessa chaapterii guddaa qabna. Akkasumas Minisoota keessatti qajeelcha eegumsa fayyaa waliidhaan hojjechaa jirra. Keessattuyyuu barnoota fayyaa nama kennaaf lammiilee biyya kanaa kan dhalootan gaafa Afrikaa irraa dhufaniif tajaajila fayyaa tajaajila tallaallii keessattuyyuu bara koovidii irra jalqabee amma garuu waggaa kan irraa kaafnee minisoota keessatti namoota sukkaara qaban namoota dhiibbaa dhiigaa yookiin haayipartenshinii qabanii fi karakkoo koolestroolii qaban namoota kan iskiriin godhu ammoo gara tajaajila fayyaa dhaabbilee tajaajila fayyaa kennanitti akka deeman qajeelchuu waan kan irratti hojjechuu qabnaa jennee minisoota dipaartment of health yookiin qajeelcha eegumsa fayyaa isteeta minisootaa waliin waliigaltee qabnaa. Warri biyya alaarra dhufan kagarii afaan hin beekanii kagarii ammoo inshuraansii gaarii hin qabanii. Inshuraansii gaarii yoo hin qaban ammoo tajaajila gahaa tajaajila gartee eegumsa fayyaa gahaa hin argatanii. Konfireensii kennallee irratti hoggantootii mootummaa bakka bu'ootii mootummaa akka dhufanii dubbatan hawaasa keenyas dhufee ammoo akka. rakkoo qabachuun kan ibsatu waan akkas akkasii kana haala mijeessaa jirra. Hojiin keenya guddaan biyyas biyya kanattis wanni nu godhaa jirru hojii advookesiiti.
Egaa amma ammaatti hojii hojjetame keessatti danqaan dhaabbata kana mudate maa'in muuxannoo keessanirraa?
Dhaabbati tokko ka booliintir callaan hojjetu hawaasa keenya bakka hedduu jiruuf tajaajila kennuu hin dandeenyu. Bakkuma amma jirru kanas nama qaxaramee hojjeta idilee jechuudha ka. Waan kana yeroo yeroodhaan jala deemee gargaarsa dhaabbata adda addaa irraa barbaadee hawaasa keenyaaf ammoo hojii nu amma hojjechaa jiru kan caalmaadhaan akka nu hojjennu kapaasitii amma wanni nu mudataa jiru rakkoo kapaasitiiti. Rakkoo kapaasitii kan ammoo deeggarsa maallaqaa giraantii barbaaduudhaan hojjechuu qabnaa jennee kan irratti fuulleffannee deemaa jirra.
Walgahii dhufu kana yookiin walitti qabama kanarraa maal eegdu?
Wanti nu eegnu guddaan dhamaatii miseensa keenya kan rikogniishinii hawaasa keenya kan arma jiru ammoo hamlee waan hojjennu kanallee doktoroota biyya keessallee waan fayyaa warra hojjetan keessattuyyuu sektara dhuunfarratti warra hirmaatan ka gari affeerree qaamaan dhufuuf jiru namni gari ammoo biyya irraa tajaajila fayyaa fooyyessuudhaaf. maaltu hojjetamaa waan jedhu warri hospitaalota lama sadi afur jaarratanii qaban konfireensi kenna irratti hirmaachuuf deemanii kun ammoo fayyaa biyya sanaatiif fayyaa uummata biyya sanaatiif waan hedduu gargaaru. Yeroo ammaan kana namoota hedduutti biyya alaa deemaa jiru. Namoota biyya alaa yaaliif deeman kana biyya keessatti hambisuu danda'uun tarsiimoo fayyaa biyyi sunu keessatti waan jiraachuu qabu. Waan jedhu nus waan kana hanga dandeenyu yaadanis karaa adda addaatiin ni deeggarraa waan jedhu wanni nu irratti mari'achuuf deemnu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaatii nu ergaa.
Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana piroodiyuusarii kan ta'e Nugusuu Tamireetii fi ani kan qophii kana keessummeessaa ture Fiqaaduu Moroodaa waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bulaa.